hello everybody good afternoon good evening anytime when you wan waka pass see this gist abeg make you just sit down small see wetin i wan talk about and also make you subscribe and and if you come like wetin i dey talk about and you dey you know you like the the, the video come dey give you jolly for your belle abeg make you no forget to give am thumbs up for me for this my platform and eh, sometimes we dey chook mouth for wetin no concern us and eh, eh, as long as say na media dey put am eh, eh, sometimes i still dey chook mouth put o hair so now let me give myself am a ball mm-hmm. so uh, my people wetin i wan talk about for today be say eh, hmm, things you no suppose talk for europe here and i still dey give you una my embarrassing moments for europe here so make we go there so number one something wey e dey my list today wey be say e dey very important very important this word sorry you no suppose talk sorry when you know say you are not guilty Mm-mm. like you know we africans eh we dey like to dey talk sorry any small thing sorry this sorry you no know, dey you know e no dey hard us to talk any small thing sorry any small sorry for that so like i like i dey talk dey come sorry so like for example you see say person fall eh eh so you yo go there you go oh sorry sorry sorry no Mm-mm, no talk am for you to say sorry you just better ask the person are you okay or are you hurt you understand or can i call the ambulance or is you know things like that for you to say sorry because the moment you dey say sorry sorry sorry maybe people wey come dey around wey no wey no know when the wey no understand the problem or wey no dey when the person fall dem dey come feel say na you fall am you understand so it's very important here sorry no talk sorry if you know say no be you do that thing if you know say yes now you do the thing if you talk say sorry but if you know say no be you no talk sorry it's very important Don't say sorry for nothing at all at all Not talk can. so that be number one so number two <laughs> eh, you know we would respect yes anybody wey anybody will know say when we know say e we already talk we don already had sir or ma to his or her name but for here I beg, dem know the answer maybe you, see person maybe say e senior you i know you talk about we we o like oyibo na dey talk so Hey, you can't go see am you come tell am ah good afternoon ma good afternoon sir maybe those ones wey dey uk Maybe they understand english maybe they will answer you eh, but for we for non english country now they talk so dem no go answer you. Mm -mm. The Oyo dey look you like this. Like, who is this person? Why is he calling me sir? Why is he calling me ma? Are we related in any way? You know, they don't dey like am. So because for you not to embarrass yourself, for you to save yourself the embarrassment, not just say sir. It's better you just say hello or hi or if you know their name, just mention their name. Any language you wan dey speak, just mention their name you fit say uh, janet hi even if na oma even i say oma even if na person wey you hold just make sure you name janet hi na for you to come say good afternoon good good afternoon ma good afternoon sir you go end up embarrassing yourself so that is that so me i no quick know all those things i don too embarrass myself before i come know all those things so they prefer say you go call them by their name than you come go dey add sir to their name or ma to their name they will not answer you honestly they will not answers you. So number three, that one this one na my own this one number three that my own embarrassing uh, something no uh, hey, breakfast hmm. you know like we nigerians eh, when we talk about tea <laughs> you know when would they talk about tea for nigeria we dey talk about uh, you know milo uh, bovita you know with milk and sugar everything you know eh, cacao that would that would they talk about if they say give me tea but for here <laughs> give me tea they will give you And eh, what they call am lipton If you your carry only lipton can't give you because if you don't trust me they put sugar or put milk they not go put anything they not. they just come carry give you like that mm? so hey. Eh, eh. so if you they come and you they say give me tea make you expect say uh, na that uh, lipton tea o na dem go give you except say you specify on the kind of tea wey you want so if you want that kind of nigeria own for where we dey we dey call am cacao <laughs> you understand so uh, -huh. if you if you talk say make dem give you choco milk for where we dey uh, -huh. if you say choco they go know say na that kind of nigeria own na dem go give you but if you just say na ordinary tea just expect ordinary water tea like lipton tea na dem go come carry give you Cause me i no quick know as i read dem dey ask me what do you care for i say tea eh na dem come give me tea i come say eh with shame shame you know so na come go drink tea o oh, eh so na wetin be that one and number three my number uh, i think no, my, i no even know how many numbers so my another uh, embarrassing moment for me hmm, this chewing of bone you know maybe not be not be everybody dey chew bone but i believe say eighty percent of nigerians would like to chew bone you understand so like chicken bone you no go expect me maybe say i be correct naija girl or e, edo girl for that matter hey i just can't eat bone i just can't eat chicken just with form form i can't leave the you know just leave am no i go chew the bone chew am swallow the bone nothing go remain you no know, go even know say na chicken i eat no trace of chicken You understand? So that one, hmm. Oh, my husband, you know me. Hey, God, we quarrel for that thing. You go say, don't eat bone. It's not good for your teeth. Don't eat bone. As I say this one, no, I tell me I don't eat bone. I beg, eat your food, man, I eat my food. I think I say, this bone, is see this bone, so that flesh when they shiki me, I know bajora, but now that bone, I, I tell me, say, I cannot eat bone so e come out e come dey used to una but e no dey used to my children up till now i still dey talk so if i still dey eat bone my children go say ew mama ew mama na dog dey eat bone ew ew i say no na no be that one so that one too and another one breakfast <laughs> breakfast for me i no be breakfast type of girl anything wey i wey dey kitchen i dey eat you understand i no dey eat bread and tea for morning e no dey no use am train me up e no master me i no go say because i come come europe i come dey form funefune funefune fune, fune, be i don form for nigeria e no dey i no dey form funefune fune. so i fit make normal breakfast for my children o oh. eh, hey, just imagine they'll say they want eat well, eh, they want eat banana they say mama yeah, i want eat banana for as breakfast that one be their breakfast they want drink cornflakes and that be their breakfast i say hmm no no be that me i dey eat like i dey eat rice in the morning i dey eat semo in the morning anything at all anything swallow i fit eat am in the morning because just uh, bread and bre bread and tea bread and this one dem no use am train me for house uh -huh. so na be that one ah another one again this one this really embarrass me like e embarrass me e embarrass my husband hey hey wetin be that my people uh, this chicken toes chicken uh, chicken not be chicken handle the leg will will be like shege that one so me and my husband go street market one day Oh, as we go go street market so i just see this uh, chicken because no thing i dey only the chicken wings so now let the chicken wings i dey see so as i come your up see this the chicken leg eh not be the lap Now the finger when they say shege i come buy am how now they look me ah, so as i come buy i come say make the man <laughs> make the man give me so and the man wan you see find trouble but na the last uh, be like dem wan close for the uh, street market so he can't say ah make e come give he can't give me extra He can't say make i just add down go give my dog as e mention that word dog i look my husband my husband look me but but he, he no talk anything o he say eh, the man wey dey sign am say eh, he say because na the last eh, market he just wan make go house he come give me make i go add am join the one wey me use my money take buy make i go give my dog for house i look am say no, no problem no need to argue so i compare this thing as we come dey go my husband say you see yourself you disgrace yourself again i told you this is for dog na dog dey dey give this kind of chicken part na dog i say dog i say mm, anyone i carry am come house i put the chicken this thing i put am for ground o i go do something else as i hear the i hear hear my children hear dey shout hey hey i say wetin happen why you dey shout na as i come house dey one and dey shout dey say this one say dey no get dog why i go buy am i go say i go say make una no worry na me wan eat am they look like this mama are you serious are you for real i say yes na me wan eat am i cook am like i use i cook am as pepper soup i put you know i dey eat am all of them dey look me i dey eat am my husband wey dey look me like this he dey say he go e get wetin you suppose talk for for inside e belle but maybe if you talk am come out e go provoke me e just dey look me my children dey say ew ew ew i eat am finish i use red wine tap and down i can't go sleep No no no. me i don't eat now. whether your papa will make for now. No no no. see my sister my brother so those are my embarrassing moments and another one again when be say i enter bus o the bus full so do i see sit sit down for inside the bus so one old woman can't come e can't enter with the door. e can't put the door for inside basket so e can't enter as he enter based on say we would like respect that so and i know say na old woman any maybe the boss turn na e fit fall die but her leg not her leg not strong for ground so i come stand up i come tell the woman make the woman sit down hmm, my people the woman hmm, for she to sit down she come go carry the dog she come sit she come carry the dog put for the seat she herself come stand she come put the dog for my seat listen so i just come dey i just dey angry like seriously na i just carry the dog i carry am put for ground i sit down i on, my didn't say nothing dey happen because i no fit stand for you make you sit down you can't go put your dog i understand say some of them, eh they dey like dem value dog more than human being but not do to me now. and that one I embarrassment now because you can't, you can't. dey tell the rest people say the dog is more important than me now i you carry the dog come on, my seat i put am for ground i sit down the woman they look me i they look am i say nothing They happen god knows. say i give you my respect when i take stand up but you no deserve the respect so now i carry the dog put for ground now i sit down all of the day they look where they listen to each one and they know anything when they talk now they know so guys uh, that is my embarrassing moment in europe oh. so you can still tell me your own you understand everybody get embarrassing moments because as long as you they come from nigeria they are still embarrassing moments oh. so my people na so i see and reach and if you like what i dey talk abeg make you not forget to subscribe.